ఇది నిజం de América. ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa gatatu itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe nanje fide niyongabo babona uko bambaza ni ababyeyi ko mfite uburenganzira bwo kuvugana nabo mfite unyunganira bakarushaho kugira uburakari nk'abo ngo bakongera bakankubita bameze ngo ndavuga ngo nakubise kandi bankubise gakeya uwo ni umunyabigega w'umugambwe fda inkingi utaremerwa mu rwanda madamu gasengayire leonil yamara imbere yaho reka dutanguriye ku makuru avugwa hirya no hino twateguriye kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu aloyisi bigirimana waramutse neza aloyisi amakuru dufitiye ni ayahe
baramutse fidele amakuru tubafitiye tuyahere kuyavugwa ku magara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryatangaje ko ikiza ca Ebola cari kimaze imyaka ci inkumbi mu bihugu bimwe bimwe vyo muri Afrika y'uburengero kitagikwiye gutera abantu ubwoba ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'abategetsi ba OMS ariko baragabishije ibyo bihugu ko bitoca biterera agati mu ryinyo ngo bireke kuguma magabo ishyirahamwe OMS rimenyesha kandi ko hakibonekeza umuntu umwe afatwa n'ico kiza mu gihugu ca Guinea ariko ngo mu bihugu vya Sierra Leone na Liberia haraheze amezi ata muntu mushasha afashwe n'ico kiza ca Ebola muri Sudani y'Epfo igisata cishirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi HCR kimenyesha ko ubukene bw'ibifungurwa hamwe hamwe n'intambara vyatumye abanyagihugu bo muri Sudani y'Amajepfo baharugwa mu bihumbi bahungira mu gihugu kibanyi ca Sudani oni imenyesha ko abanyagihugu bo muri Sudani y'Epfo bashika ku miliyoni zibiri n'ibice bitatu bataye izabo kuva intambara yadutse mu mwaka wa 2013 abababa bitatu vya bine vy'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi umuvugizi wa HCR Adrian Edwards amenyesha ko abana benshi batandukanye n'imiryango yabo kandi ko impunzi nshasha zishika nyinshi zikitswe n'amagara zikenewe imiti yo kuzivura muri nigeri umukuru w'abatavuga rumwe na leta muri icyo gihugu hama amadu yararekuwe ejo ku munsi wa kabiri nyuma y'amezi atanu yari amaze afunzwe yagirizwa icyaha cy'urudandazwa rw'abana amadu amenyesha ko ibyagiriji yagirizwa atakindi bifatiye ko atari imvo za politike mu ndwi irangiye ntiyabashije kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yahaye insinzi perezida mahamadu isufu umugambwe wiwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ntiwitabye ayo matora perezida isufu bitekanijwe ko arahira kurongora igihugu ikiringo kigira kabiri cy'indi myaka itanu ku munsi wa gatandatu w'iy'indwi mu gihugu cy'ubugiriki abapolisi b'ubugiriki baratanye mu mitwe n'impunzi ziharurwa mu majana nyinshi muri zo zahunze intambara iri muri siriya izo mpunzi zimaze igihe zarabujijwe kwinjira mu gihugu cya macedonia izindi ziharurwa mu bihumbi zicumbitse mu nkambi iri hafi y'igisagara cya idomeni mu bugiriki ni hafi y'urubibe gihana na macedonia zaranse kwitaba akamo ka leta y'ubugiriki kazisaba kwimukira mu mahema y'agateganyo iyo myigaragambyo ibandanye yiyongera bivanye n'igikenye ibihugu by'uburayi biri ko birakoresha mu kuzibira impunzi ziva mu buseruko bwo hagati no muri aziya yo mu bumanuko kwinjira kuri uwo mugabane wa burayi muri turukiya naho leta zunze ubumwe za amerika yategetse ko imiryango y'abasirikare bayo bari mu gice cyo mu bumanuko bwa turukiya bavayo kumvo z'umutekano iyo ngingo yafashwe na departema yo kwivuna abansi muri amerika isaba abantu bashika amajana atandatu na mirongo irindwi bagizwe n'imiryango y'abasirikare ba amerika bari muri turukiya kuva mu bice byo muri inseririke hari ikibuga cy'indege za amerika hamwe ni ismire hamwe n'ahitwa imugla iyo ngingo ariko ntizofata imiryango y'abasirikare iri mu bisagara vya Ankara na Istanbul aho nyene muri Turukiya umuvugizi wa departema wo kwivuna abansi muri Amerika Peter Cook yamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko iyo ngingo idafashwe ngo nuko bagira bagirwe ko ibitero ariko ngo ni ugukinga kuko ntawuzi ico shobora kwaduka iryo tangazo ryasohowe haheze amasaha make umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu mu biro vya perezida obama susan rice hamwe na sekreteri wa leta ya amerika john kerry babonanye n'umushikira n'umushikiranganji wa Turkiya w'imigenderanire n'ayandi makungu Mevrute Kaso Kavusoglu
turagushimiye Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya gato radiyo ijwi rya amerika i washington dc ubu ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda igipolisi cy'u rwanda cyaraye kirekuye umunyabigega w'umugambwe fda inkingi utaremerwa mu rwanda madamu gasengayire leonil yari amaze iminsi ine apfunzwe mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na madamu gasengayire ku bijyanye n'ifatwa n'ifungwa ryiwe madame gasengayire leonile wabanza kutubwira abantu bagutaye muri yombi igihe bagufatiye n'impamvu bagufashe bamfashe kwa gatandatu ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa gatatu bamfatiye kuri gereza ya nyarugenge nafashwe n'umupolisi ni ayipi misheli mbanzabagabo bambwiraga ko bandega guteza imvururu n'imidugararo muri rubanda kuri ayitike katirasasi wa santiruwa bakavuga ko natwaye igitabo cya madamu ingabire victoire umuhoza uwo waje kugufata yakubwiye impamvu aje kugufata niba afite n'uburenganzira butuma aguta muri yombi ntabwo babanje ku babanje kunganiriza barangije bambwira ko ngo bafite mandadare n'imfunga Barayikweretse?
nyine bahita banyereka urupapuro bari bafite rwanditseho amazina yanjye babajije kuki bata- ba- batamfashe biteganywa n'itegeko bakaba baje kumfatira kuri gereza bambwira ko ari mu- kosi ko ari mu rwanda ese uravuga ba ba ba abo uvuga ni bande bari bangahe bari babiri ariko umwe niwe nabashije kumenya kuko ari we wari wanditse ni- n'igipapuro kimfunga ari we ip michel mbanzabagabo bagufungiye he bakubwiye ngo iki Eh, bantwaye kuri kuri polisi y'akarere ka gasabo ariko bigeze nijoro baza kuhanyimura banjyana kuri polisi station ya kimironko niho nari maze iminsi itatu madame gasengayire ari aho wabanje gufungirwa kuri polisi y'akarere ka gasabo ndetse no kuri sitasiyo ya polisi ku kimironko abari bakurinze cyangwa se abagutaye muri yombi muri make wafashwe uti Eh, abari ban- bantwaye bangejeje kuri polisi y'akarere ka gasabo babanje kunkubita banshyiramo n'amapingu kugira ngo babone uko bambaza nababwira ko mfite uburenganzira bwo kuvugana nabo mfite unyunganira bakarushaho kugira uburakari nka ahubwo ngo bakongera bakankubita mbese ngo ndavuga ngo nakubiswe kandi bankubise gakeya ubwo ngo ndi buze kubisobanura ubwo bari bu- ubwo bari bunyere kuko bakora none se uwagukubise se uramuzi yagukubise iki uwankubise yankubise inshyizo mu matama gusa ntabwo muzi amazina kuko yaje yambaye sivire abagufashe baguha ha- hari icyo bakubajije hari icyo bagusobanurije kugira ngo usobanure ku bijyanye n'icyo bagushinja cyatumye bagufata ibibazo byinshi byari byerekeye kuri kiriya gitabo ingabire yanditse icyo gitabo cyitwa ngo iki madame gasengayire cyitwa antereka terimire adizinesi batarante bishatse kuvuga ngo hagati y'inkuta enye muri gereza y'igihumbi magana cyenda Eh.
mirongo itatu iri mu mujyi wa kigali bakikubajijeho iki nyine bambajije uko cyageze mu rwanda n'uwakizanye ikindi nyine bambwiye ko ngenderwa ubufatanyacyaha hamwe n'umuntu wari wakimpaye kugira ngo nyishyire ingabire nyuma se we wasobanuye ute ku bijyanye n'ibyo bagushinjagaho aho wari ufungiye muri sitasiyo ya polisi ku kimironko njye sinigeze mpakana cy'igitabo atari njye wagitwaye gusa nababwiye ko gutwara ibitabo byari ibintu bisanzwe kuko nari nsanzwe mutwarira n'ibindi bitabo by'ubundi bwoko byo gusoma ndabwira ko kuba naramukiri icyo gitabo ah, numva ko atari ikibazo polisi yashyizira kurekura madamu gasengayire mbere yo kukurekura hari ikintu kindi bakubwiye hari icyo bagutegetse kuba wakora cyangwa baje barambwira ngo nimpaguruke ntahe nyuma ngeze mu biro by'umukuru wa polisi aho ngaho kimironko niwe waje kumbwira ngo ni- ibintu bya politiki ndimo ngo nindivemo ndacyari umwana muto ibintu byinshi ubona ko ari nk'umuntu ushaka guhisha yarangije nyine ahita nyambura cya gipapuro cyari kimfunze ntagira ikindi kimenyetso ampereza ku buryo nakerekana ko nari mfunze bivuze se ko ibisobanuro wahaye polisi byayinyuze cyangwa se basanze ibyaha bagushinjaga ntaho bishingiye bahereye ku bisobanuro watanze kuko nta kintu uyu munsi bigeze bandika bigaragare ko wenda nzitaba kuri polisi gusa bambwiye ngo nintahe nta kindi kintu bigeze bambwira arakoze Etienne karekezi twari twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'igipolisi cy'u rwanda kugira ngo kidusobanurire iby'icyo kibazo yamara umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda ntiyitavye telefone yiwe igendanwa
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
n'icyanjye ni icyawe n'icyacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi ejo ku munsi wa kabiri grenade zibiri zaratewe kuri bisi y'igipolisi muri zone ya gihosha mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura icegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u burundi moyize nkuru nziza avuga ko abantu indwi bakomeretse muri icyo gitero twumvirize atangura avuga uko icyo gitero cyagenze mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije icya mbere nabamenyesha ntitwokwita ngo ni igitero n'abagizi ba nabi eh, bashoboye aho imodokari itwara abapolisi eh, bisi y'igipolisi yari batahukanye cyane kenshi saa zitandatu z'umuhingamo eh, yinjiye muri eh, quartier ya gasenyi muri eh, zone gihosha aho ibarabara ry'ikaburimbi riherera aho hantu imodoka ihashitse ha- hariho abari bashitse irahagarara kugira bururuke ni naho isanzwe ikatira kugira ngo isubire inyuma ibandanye urugendo itwara abandi niho rero eh, hari eh, abagizi ba nabi inkozi z'ibibi zaciye eh, imwe icisha grenade mu idirisha ry'iyo modokari ica ikorokera indani aho hariyo abapolisi iyi nayo bayiteye bayicisha munsi y'imodokari zica zirasambuka izo grenade rero zikaba zononye bwa mbere iyo modokari hara- haca harakomereka n'abapolisi eh, batandatu n'umwana umwe hakomeretse rero abantu indwi uwo mwana akaba yari umwana eh, yari avanywe kwa muganga n'umupolisi eh, ku ivuriro ry'igipolisi abantu barindwi rero nibo bakomeretse bane muri bo nibo o, ba- bababaye bakaba ariko bose gushika ubu o, bari kwa muganga bariko baravugwa abantu bateye Eh, amagrenade twamenyesha- baba bafashwe ntibashoboye gufatwa kuko aho hantu ni ahantu hari abantu benshi hegereye isoko eh, eh, ni ahantu hari eh, bakorera amakinga bakorera amamoto ariko gushika ubu ndiko ndababwira bino ni uko eh, abajeje umutekano eh, harimo n'abajejwe amatohoza eh, bariko barakora uko bashoboye n'ubuhinga bafise kugira ngo eh, iyo migwi eh, y'inkorabara eh, imenyekane yongere ishengezwe imbere y'ubutungane Eh, muri iyi minsi haravugwa ikindi kibazo c'ubugizi bwa nabi aho umutekano usigaye utosekara mu makaritiye atigeze agira ya myiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu mu gihe mu makaritiye yagumye ihanganye n'abapolisi muri iki gihe bitekanye murashaka kuduha insiguro y'ukuntu ivyo bintu vyifashe muri iki gihe Eh, si uko twabifata eh, kuko eh, eh, ku wa gatandatu eh, eh, mu ijoro ryo ku wa gatandatu eh, haratewe eh, grenade ku musaga eh, muri zone musaga ku ibarabara rya mbere si ukuvuga rero yuko eh, amakaritiye atekanye canke ayahozemo imyiyerekano ariko twomamenyesha yuko iyo migwi eh, ikora eh, ivyo vyaha ni abantu bagenda n'amaguru ni ukuvuga bisigura ko uno munsi bari ngaha ejo bunguruza bakaja ahandi twebwe eh, nk'ubushikiranganji bujejwe umutekano tubandanya tubakurikirana hose aho baca kugira ngo eh, bafatwe bongere bahanwe I- imirwi ikora ibitero nk'ivyo isa n'iyagwiriye cane rwose ikintu eh, ka ingingo zikomeye igipolisi canke abajeje umutekano boba bamaze gufata kugira ngo batuze ubwo bwicanyi bwabaye ndanse ni nk'ibi ntitwavuga ko ari ibintu byananiranye twavuga ko ari ibintu byananiranye eh, ni imigwi eh, iriko eh, itera amagrenade si irya mbere babitangura ariko twabamenyesha yuko burya inguvu zarakoze z'abajeje umutekano kuko murazi ko kare bazitera mu mu hagati mu gisagara ca bujumbura bakazitera hirya no hino Eh, ivyo umu- eh, abajeje umutekano bariko barakora eh, ni ukubagwanya eh, kandi bagasaba ko oh, eh, n'abenegihugu eh, n'abandi bose bogerageza bagatanga amakuru bakamenyesha inzego zijejwe umutekano kugira ngo abo bantu bakora ivyo batera ayo magrenade bafatwe batarayatera batari inkumbi mwavuze ko ikibanza cabereyemo ico gitero cari ikibanza kirimo abantu benshi nta bantu bashobora kuba babonye abo bantu bagaheza bagaha amakuru abajejwe umutekano Eh, murabona nta masaha menshi a- arahaca eh, kugira ngo tumenye eh, ico abajejwe amatohoza bamaze gushikako mugabo nuko gu- nuko nabibabwiye inzego zijejwe itohoza eh, ziriko zirakora kugira ngo abo bantu bashobore kumenyekana mbere banafatwe moyize nkuru nziza icegera c'umuvugizi w'ipolisi c'u burundi murakoze cane gose ku kanya mwaduhaye murakoze namwe turabashimiye
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ubu ni umwanya w'ikiganiro amerikana kivuga ku byaranze amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwategurire kandi mushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
mwaramutse neza ku itariki ya munani y'ukwezi kwa cumi na kumwe muri uyu mwaka abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika nk'uko mubizi bazatora perezida wabo wa mirongo ine na gatanu uzasimbura perezida barack obama amatora y'amajonjora mu mashyaka arakomeza amatora agamije kuzemeza abakandida ba nyuma bazahagararira ayo mashyaka nyine mu matora y'umukuru w'igihugu abakandida batangiye ari cumi na babiri mu ishyaka ry'abarepublikani ubu hasigayemo batatu naho mu ishyaka ry'abademokarate bari batatu mu ntangiriro ubu hasigayemo babiri ariko se amatora ya mbere ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yabaye ryari nibyo tuganiraho muri make leta zunze ubumwe za amerika ni igihugu cyavutse mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu cyavutse ku bihugu cumi na bitatu byari amakoloni y'ubwongereza ibyo bihugu byishyize hamwe muri uwo mwaka nyine noneho byiyomora ku bwongereza bitangaza ko byigenza ariko rero habanje kuba intambara yo kwibohora ibyo bihugu byishyize hamwe rero bikora igihugu kimwe rukumbi aho kwitwa igihugu buri cyose byafashe inyito ya leta buri yose igumana ubwigenge bucagase naho ku biranga ubwigenge busesuye bw'igihugu nk'ifaranga rimwe rukumbi igisirikare kimwe ububanyi n'amahanga babiharira ubwo bumwe bise leta zunze ubumwe za amerika bamaze gufata icyemezo cyo gukora igihugu kimwe havutse ikibazo cyo kumenya ngo icyo gihugu kizategekwa gute nibwo rero bafashe icyemezo mu bindi byinshi ibyemezo bafashe cyo gutora perezida umwe leta zo zigakomeza kwitorera icyo bise guverineri nawe urebye ni nka perezida w'igihugu ariko nyine mu rwego rw'izo leta mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'umunani nibwo habaye itora rya mbere rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika hari abakandida cumi na babiri ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana nk'uko twabibonye mu biganiro bya mbere iyo abaturage batoye umuntu mu by'ukuri ntabwo ari we baba batoye ako kanya ahubwo baba bamuhaye intumwa umubare runaka bazajya mu ikoraniro kaminuza rizamwimika itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika naryo niko rigenda iryo tora rya mbere ryabaye mu gihumbi magana arindwi na mirongo inani n'umunani ryabaye ku rwego rwa rubanda muri leta zose usibye muri leta enye muri izi leta enye intumwa zo mu ikoraniro kaminuza zo zatowe n'inteko zishinga amategeko ya buri leta aho gutorwa na rubanda nko mu zindi ibyo ari byo byose ikoraniro kaminuza ryarimo intumwa mirongo itandatu n'icyenda uko ari mirongo itandatu n'icyenda bose batoreye george washington kuba perezida wa leta zunze ubumwe za amerika wa mbere kuko buri wese yari afite uburenganzira bwo gutora abantu babiri john adams yabaye uwa kabiri aba ari nawe uba visi perezida wa mbere wa leta zunze ubumwe za amerika amatora ya kabiri ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yabaye mu gihumbi magana arindwi na mirongo cyenda na kabiri ubwo hari abakandida batanu george washington nanone yatowe n'intumwa zose noneho zari ijana na mirongo itatu n'ebyiri icyo gihe john adams yarongeye aba uwa kabiri n'amajwi mirongo irindwi n'arindwi ku ijana na mirongo itatu n'abiri arongera aba visi perezida mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika george washington niwe wenyine wenyine rukumbi mu baperezida bose bamaze gutegeka leta zunze ubumwe za amerika uko ari mirongo ine na bane batowe ijana ku ijana n'intumwa zose zari mu ikoraniro kaminuza george washington yategetse manda ebyiri gusa atanga ubutegetsi abamukurikiye bose bakurikije urugero rwe rwa manda ebyiri zonyine gusa kandi nta tegeko ryababuzaga gutorwa inshuro zose bashaka gusa itegeko nshinga ryaje gushyiraho manda ebyiri ntarengwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo itanu na rimwe ijwi rya amerika amerikana muri aya mateka y'itora rya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ishyaka ry'abarepublikani n'ishyaka ry'abademokarate yatangiye kwiharira urubuga rwa politiki mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na gatatu amaze imyaka rero irenga ijana na mirongo itandatu yihariye umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika niyo yonyine agenda awusimburanwaho kuva icyo gihe nyamara burya hari andi mashyaka menshi usibye ko aba ari mato mato nayo yiyamamariza umwanya wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika nyamara akagenda atsindwa n'ubu biragaragara ko ariho biganisha mu matora yo mu kwa cumi na kumwe gutaha inshuti zacu ikiganiro amerikana cy'uyu munsi nta gihumurije ndabashimiye cyane rwose mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
itariki ya mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kwa gatatu umunsi mpuzamakungu wahariwe amazi meza ku isi leta ya amerika ibicishije mu kigo cyayo kijejwe iterambere ku isi usaid batanguje umugambi witwa lowland wash umugambi wo gufashisha leta ya etiyopiya ibijyanye no kuronka amazi meza hamwe n'isuku ivyo bigiye kwiyongera ku mugambi w'amazi bari basanzwe bafise muri etiyopiya witwa one wash bakorera mu mirima iri hagati mu gihugu muri somaliya n'ibihugu vyo mu bumanuko uwo mugambi mushasha uzofasha kuzana amasoko mashasha y'amazi meza aramba no gukomeza ibikorwa vyigisha isuku ivyerekeye inyigisho zifasha mu kuronka amakuru ateza imbere uburyo amazi akoreshwa mu rwego rw'uburimyi muri etiyopiya mu minsi iri imbere ivyo bikorwa vya usaid bizofasha gukemura ikibazo cy'uruzuba rwinshi ruhari muri etiyopiya muri iki gihe kandi bikazofasha kwiza imihana kubungabunga amazi bazoba baronkejwe kubera ikibazo cy'uruzuba ruhari muri iki gihe ivyo bikorwa bishasha bigiye kuzoshimika cyane cyane mu gufasha imiryango yasinzikajwe cyane n'ico kizuba mu bigwati vy'ahitwa kebeles iyi mfashanyo itanzwe na leta zunze ubumwe za amerika ku gihugu cya etiyopiya zongerejwe ku mfashanyo mpuzamakungu z'imfungurwa n'ibindi amerika yari imaze gutanga bingana n'amamiliyoni hafi icumi yo gufasha guteza imbere urwego rwo kuronsa abanyagihugu amazi meza no guteza imbere isuku mu myaka cumi n'itanu iheze etiyopiya imaze gutera intambwe zikomeye mu bijyanye n'amasoko mashasha y'amazi meza mu gihugu hamwe n'isuku mu ijambo yashikirije imbere yo gutanguza icese ibikorwa by'ikigo usaid christian holmes ajejwe gutunganya ibikorwa by'amazi ku isi yavuze ashimitse yuko ibyo bikorwa bya usaid bizofasha abana gukura neza kwiga no kuva mu bukene ati ni nabyo bifasha imiryango kugira amagara meza ishyirahamwe ry'iterambere mpuzamakungu ecom rikorana na usaid niryo rigiye kubafasha gutunganya uwo mugambi mushasha w'amamiliyoni mirongo ibiri n'atatu n'ibice umunani bifatanyije n'ishyirahamwe ry'abanyamerika care hamwe na irc amazi nibwo bugingo kandi leta zunze ubumwe za amerika zirashimishijwe no kubona zishobora gukorana na etiyopiya mu gufasha abanyagihugu baho kuri iki kintu gihambaye cyane mu buzima
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana atwibutsa ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi mu makuru twabashikije ajyanye n'amagara y'abantu ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu ku isi oms ryatangaje ko ikiza cya ebola cyari kimaze imyaka aciye inkombe mu bihugu bimwe bimwe byo muri afurika y'uburengero kitagikwiye gutera abantu ubwoba ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kabiri n'abategetsi ba oms ariko baragabishije ibyo bihugu ko bitoca bitagati mu ryinyo ngo bireke kuguma amagabo ishyirahamwe oms rimesha kandi ko hakibonekeza umuntu umwe umwe afatwa n'icyo kiza mu gihugu cya gine ariko ngo mu bihugu bya sierra leone na liberia haraheze amezi atamuntu afashwe n'icyo kiza naho muri sudani y'amajyepfo igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu cita ku mpunzi hcr kimenyesha ko ubukene bw'ibifungurwa hamwe n'intambara byatumye abanyagihugu bo muri sudani y'amajyepfo baharurwa mu bihumbi bahungira mu gihugu kibanyi cya sudani oni imenyesha ko abanyagihugu bo muri sudani y'epfo bashika ku miliyoni zibiri n'ibice bitatu bataye izabo kuva intambara yadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu abababa bitatu bya bine by'umuriyoni bahungiye mu bihugu bibanyi naho muri nigeri umukuru w'abatavuga rumwe na leta muri icyo gihugu cya nigeri izina ryiwe ni hama amadu yararekuwe ejo ku munsi wa kabiri inyuma y'amezi atanu yari amaze afunzwe yagirizwa icyaha cy'urudandazwa rw'abana amadu amenyesha ko ibyagirije yagirizwa atakindi bifatiye ko atari imvo za politike mu ndwi irangiye ntiyabashije kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yahaye insinzi perezida mahamadu isufu umugambwe wiwe utavuga rumwe n'ubutegetsi ntiwitabye ayo matora naho mu gihugu cy'ubugiriki abapolisi b'ubugiriki baratanye mu mitwe n'impunzi ziharurwa mu majana nyinshi muri zo zahunze ziva ziva muri Siriya izo mpunzi zimaze igihe zarabujijwe kwinjira mu gihugu cya Macedonia izindi ziharurwa mu bihumbi zicumbitse mu nkambi iri hafi y'igisagara cya Idomeni mu Bugiriki hafi y'urubibe na Macedonia zaranse kwitaba akamo ka leta y'Ubugiriki kazisaba kwimukira mu mahema y'agateganyo iyo myigaragambyo ibandanya yiyongera bivanye n'igikenye ibihugu by'uburayi biriko birakoresha mu kuzibira izo mpunzi
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.